oya oh, come here hmm? belle ọmọ mi ṣé you eat chicken abi goat head. no ma please ma. Ah, ah what are you begging me for i dey ask you wetin you go chop now you know say even for prison dem go ask person im last wish before dem hang am you better tell me now o hmm. tí bàbá ẹ bá when your father comes to the Eniola. ah hey, eh, okay. ayé mi. ah ayé ẹ you better tell me who give you belle Eniola ta ló fún ẹ lóyún. I don't know mummy. You don't know. ẹ gbà mí o. So I dey struggle to pay your school fees and you dey share your pot of soup up and down abi good for you. <laughs> Inú ilé ìkọlù máa bímọ àìsàn not in this house me please i take god beg you don't tell daddy. Yeah, so you think say your papa na blind man abi no go know well if you love yourself just tell me who give you belly in your life you dey waste my time. mummy mummy eh, promise pr pr promise me say you, you no go cause trouble. Oh, trouble okay. no na why i go cause trouble. it's one boy like that though. uh, eh, he eh, is in my school. No, no, no, no, no, no, no. so you no get name Abby for the last time eniola who give you belle. na mu na na mu mummy abeg no. na who talk e. mummy don let me tell you. na muiz o oh, na muiz. <laughs> muiz ah eh, muiz abeg which muiz tell me. Uh, uh, our our mm. our neighbor's son. Eh? Yeah. yeah! ọmọ kò sí. now make i dey see the back of your head no no no no you straight to kosi aso you no follow the. ye ye mummy mummy. kosi kosi come outside kosi come eh, before you spoil my life i go show you pepper na fi wo gbogbo ojú ẹ eh who be the dog wey dey bark for my door sef. eh na your son wey dey chook him tail up and down be the dog no be me. wetin my son do you fadeke eh no insult my son o. Oh. Eh, oyenana tell her. ma you know is when i now in in now. ṣe fún mi jàre. please give me belle ma. eh wait o oh. if i dey hear you well eh, my own son my own son muiz give me belle and you collect am ah hear wetin dis woman dey talk o i know say you no go get sense but just call your useless son outside now now ah muiz muiz don shame me ah muiz muiz e no answer abi e no answer ah sorry oh, you see you go buy fuel for generator. oh good na that same fuel i go use take burn am if i see him today. god forbid yeah. na your own daughter you go warn o dey go dey do runs for school if e turn to belle finish dey go dey find person wey dey go push am on top your own daughter no be my son type. Eh, so you dey deny am abi no be your fault <laughs> eniola jalole. mummy mummy na muiz dey come from that side o. aha you don dey run o o ti japa o japa japa japa lọ London japa japa jawọ Canada japa japa jawọ Chicago japa japa jà lọ sáfíríkà. I'm sorry. I'm, I'm, I'm, I'm so sorry for bringing shame to this family. Shut up, my friend you don bring shame on top you and your mama no be on top my own family o oh. because i no know where your mama even see you from like mama like daughter. <laughs> oh so na my daughter now abi grandma shey you dey hear your son. calm down eh eniola no be the first person wey go get belle for this world now una suppose dey support am ni no be to dey add to the problem again. oh mama no disturb yourself ah, i don make up my mind she go either comot dis belle or leave my house and stay with the person wey give am that belle i no want. Hmm, god forbid god forbid ọlọ́run máa jẹ́ i cannot allow my daughter to stay under the same roof with that witch ikosi láéláé. benson benson benson how many times i call you. na three times mama na three times. ọmọ ẹni ò lè burú burú ká gbé fẹ́kùn pa jẹ́ o na your daughter be this o oh, and unwanted pregnancy no be the end of her life i go advise make you accept her and the pikin jeje she still fit go back to school after she don born now. Uh, mama she don even complete her project eh? na nysc call up we dey wait for. Eh? you see e no even bad reach wetin i think. Eh, but what of the person wey give am belle na uh -uh. since two days we never even see am no way no calm down no worry leave that one to me if we no see am today i go arrest him. mama to produce the song. na dpo dey call o mm-hmm. maybe they don even find am now. Eh? okay okay. hello officer. okay okay ah thank god thank god i'll be there soon i'll be there soon. they don catch muiz. he dey station now now now as we dey talk oya. Oh, eh? yeah? Moja go. Moja go. Mantap.